Iyi ni radiyo ijwi ry'Amerika. radiyo ijwi ry'amerika ivugira i washington dc mu kinyarwanda no mu kirundi ku mirongo migufi ya shortwave mutwumvira kuri metero cumi n'icyenda na metero makumyabiri n'ebyiri mu rwanda ho turi no kuri fm ijana na kane n'ibice bitatu muri kumwe na jeffrey mutagoma ubaye ikaze mu makuru yo muri aka kanya bamwe mu banyarwanda bari muri amerika n'uburayi baherutse gushyira umukono ku nyandiko bise impuruza itabariza impunzi z'abanyarwanda muri congo
ibyo ngibyo ni leta y'u rwanda nyine ibivuga wagira ngo ntabwo iba muri ino muri congo rero barimo rwose kandi ni benshi ni nacyo gihugu ntekereza gifite impunzi nyinshi z'abanyarwanda faustin murego ni umwe mu bashyize umukono kuri iyo nyandiko muri repubulika ya demokarasi ya kongo abasivili batatu barimo umusirikare wa leta n'abaturage babiri baguye mu bushyamirane hagati y'inzego z'umutekano n'abashinzwe irondo ahandi muri afurika muri tunisiya batavuga rumwe n'ubutegetsi basuzuguye amabwiriza ya polisi biroha mu mihanda mu myigaragambyo itemewe yo kurwanya ubutegetsi bwa perezida kais said yaba mu mahanga ya kure ubushinwa na taiwan byongeye guterana amagambo aya makuru n'ayandi ni mu kanya gato muri tunisiya abantu babarirwa mu magana bo mu ishyaka ritavuga rumwe n'ubutegetsi bigabije imihanda yo mu murwa mukuru tunisi mu myigaragambyo yo kwamagana umukuru w'igihugu bari babujijwe n'inzego z'umutekano polisi yo muri icyo gihugu yari yataye muri yombi bamwe muri bagenzi babo ishyiraho bariyeri hagati mu murwa mukuru mu rwego rwo gukumira iyo myigaragambyo polisi kandi yari yihanangirije abigaragambya ibabwira ko iyo myigaragambyo itemewe n'amategeko kandi kwitari bubure gukoresha ingufu mu rwego rwo kuyihagarika gusa ibyo ntibyabujije abigaragambya kwisuganya bashwanyuza iyo bariyeri mu gikorwa cyo gusaba ko perezida Kais Saied yegura ku butegetsi ihuriro rya National Salvation Front rigizwe n'ishyaka rya Islam Ennahda ari naryo rinini kurusha ayandi atavuga rumwe n'ubutegetsi iryitwa Stop the Coup Movement n'andi mashyaka bose basabaga ko perezida Kais Saied yegura imyigaragambyo ni imwe mu yitabiriwe n'abantu batari benshi ariko yagaragaje ingufu z'ishyaka ritavuga rumwe n'ubutegetsi zo kwisuganya mu mihanda n'ubwo bamwe mu bayobozi b'abigaragambya bari batawe muri yombi abandi bahigwa bukware mu byumweru bishize inzego z'umutekano zataye muri yombi bamwe muri bo zibashinja guhembera ibikorwa by'umutekano muke kuri iki cyumweru inzego z'umutekano nanone zari zanze gutanga uruhushya rwo kwigaragambya muri mali abakozi babiri b'umuryango mpuzamahanga utabara imbabare croix rouge baraye bafashwe bunyago mu majyaruguru y'icyo gihugu uyu muryango wabitangaje ku rubuga rwawo rwa twitter uvuga ko bafatiwe hagati y'umujyi wa gao n'uwa kidal mu gace gakunze kurangwamo imvururu zitewe n'abajihadiste batsimbaraye ku mahame ya isilamu umuryango mpuzamahanga utabara imbabare ntiwatangaje amazina y'abafashwe bunyago uretse kwemeza gusa ko babiri mu bakozi bawo bafashwe bunyago no gusaba ko abantu batabivugaho byinshi kugira ngo bitavaho bibangamira ingamba z'uwo muryango zirebana n'icyo kibazo aka gace karimo umutekano muke kuva mu mwaka w'ibihumbi bibiri na cumi n'ibiri ubwo abatsimbaraye ku mahame ya isilamu bakomezaga inkubiri yatangiwe n'abo mu bwoko bw'abatuwareg mu majyaruguru y'igihugu kuva icyo gihe byakwiriye mu karere ka sahel no mu burengerazuba bwa afurika izi mvururu zimaze guhitana abarerwa mu bihumbi no gukura mu byabo abarenga miliyoni ebyiri muri mali burkina faso na nigeri ubushinwa na taiwan byongeye guterana amagambo nyuma y'ibyo minisitiri w'intebe w'ubushinwa le keqiang yatangarije abadepite mu nama ngarukamwaka yitabiriwe n'abantu barenga ibihumbi bitatu avuga ko ikibazo cya taiwan gikwiriye gukemurirwa rimwe na rizima li yavugaga ko hakwiriye kubaho inzira zo guhuza taiwan n'ubushinwa nk'igihugu kimwe kandi zibuza ko taiwan yakwifata nk'igihugu cyigenga taiwan yasubije mu magambo ivuga ko ubushinwa bukwiriye kubaha demokarasi no kwishyira ukizana kw'abantu bayo benshi mu baturage ba taiwan berekanye ko batifuza ko icyo kirwa cyakwegurirwa ubushinwa nk'igihugu kimwe ubushinwa bumaze imyaka itatu bwongera ibikorwa bya gisirikare hafi y'iki kirwa bufata nk'umutoni wa leta zunze ubumwe za amerika bitewe n'uko igishyigikira mu rwego mpuzamahanga kandi ikanagiha intwaro perezida wa taiwan tsa ingwen yakunze gushaka ko habaho ibiganiro hagati y'impande zombi ariko ubushinwa ntibubikozwe kubera ko bumufata nk'utatezuka ku kwigenga kw'icyo kirwa taiwan izajya mu matora umwaka utaha ikibazo cy'umubano wayo n'ubushinwa ni kimwe mu byitezwe kuzagarukwaho cyane cyane n'abaziyamamaza mukomeje kumva radiyo ijwi ry'amerika ivugira i washington dc mu kinyarwanda no mu kirundi mujye no kuri wa eshatu radiyo yacu voa akadomo komu mukurikire aya makuru kuri facebook twitter na instagram muradusanga kuri arobaz voa radiyo yacu mu kanya turajya mu makuru avugwa mu karere k'ibiyaga bigari byo muri afurika ayo mu karere k'ibiyaga bigari tuyahere muri repubulika ya demokarasi ya kongo aho abantu batatu barimo umusirikare wa leta n'abaturage babiri bicaye mu mujyi wa uvira uri mu burasirazuba bwa repubulika ya demokarasi ya kongo nyuma yo kutumvikana hagati y'abasore biyita abanyerondo na bamwe mu basirikare ba leta inkuru turagezwaho n'umunyamakuru w'ijwi ry'amerika vedaste ngabo uri uvira itangazo ryasohowe n'umuyobozi w'urubyiruko muri uvira metere cako cyangu vuga yuko mu ijoro ryo kuri uyu wa gatandatu ahagana saa moya z'umugoroba umusore uzwi ku izina rya ngafwa mazal wari usanzwe ari umunyerondo yishwe n'abantu bane bitwaje imbunda bamaze kwiba mu maduka atatu asharija za telefone uyu muyobozi agaragaza yuko muri iryo joro umusirikare wa FARDC ukekwa kuba yagize uruhare mu iyicwa ry'uwo munyerondo rumwe mu rubyiruko rwari rufite umujinya rwagerageje kumwicisha amabuye ariko ntiyava muri iri tangazo kandi uyu muyobozi w'urubyiruko muri Uvira avuga yuko none ku cyumweru umusirikare wa FARDC yishe umunyerondo umwe akomeretsa abandi babiri nyuma nawe aza kwicwa andi makuru dukesha bamwe mu baturage bari mulongwe bavuga yuko uwo musirikare wishwe yari mu nzira yerekeza Kasenga aho yahuye n'itsinda ry'abasore bari mu myigaragambyo batangira kumutera amabuye nawe yigwanaho yicamo umwe akomeretsa abandi babiri umwe mu banyerondo batuye mu Gasenga utashatse ko tuvuga amazina ye kubera impamvu z'umutekano we avuga yuko abibye n'ababishe ari abasirikare ba FARDC uyu munyerondo asaba yuko basimbuza abo basirikare ba FARDC bari mu gasenga kuko iyi ari inshuro ya kane biba muri quartier yabo tulikuwa tunafaa patrouille tunafaa doria kusibia wamwizi lakini tunaona natuile basoda twacungaga uburinzi bwo kwinyira abajura ariko abatwiba ni abasirikare kuko iyo dufashe abajura dusanga ari abasirikare turasaba abayobozi ba leta ko bareba uburyo basimbuza abasirikare kuko kugira ngo baze tujye gufatikanya mu kurwanya ma mirongo ibiri na gatatu nibo bari kutwicira urubyiruko tupigane na M23 kule Goma mimi tunataka watu wose wajene bamwe mu baturage batuye muri Uvira basanga inzego z'umutekano n'inzego z'ubutabera zari zikwiriye gukora imirimo yazo nk'uko bikwiriye mu rwego rwo kwimira izi mfu z'abantu bicara bicwa ndetse bakibwa ibyabo ejo bundi bishe umuntu hari hano kuri depo ubushize bishe uwundi korera rya mwana uyu munsi bishe uwundi mugasenga abo bantu uratekereza ko bari bari indani mu mujyi ni ukuvuga ngo tubana n'abatwica ariko inzego z'umutekano ntabwo zibazi kubera iki zitabamenya ikindi cya kabiri gishobora gukorwa kandi icishe igihugu cyacu uyu munsi ni uko serivisi cyangwa se jisitisi ubutabera budakora neza bariya bantu bose bazwi bakorana n'abagizi ba nabi hari abazwi bagize iminsi bavugwa ariko ntabwo bafatwa ngo bahanwe ni ukuvuga ngo mu gihugu igihe habuze ibihano nta gihano kizwi umuntu wese azi ngo icyo nokora cyose ndi poroteje ntacu nzaba Moyizeri Bakari akurikiranira hafi ibibazo bitandukanye bibera muri Uvira asanga kudahuza hagati y'inzego zishinzwe umutekano n'abanyerondo ariyo ntandaro y'izi mfu z'aba basirikare n'abanyerondo za buri munsi igiteye ubwoba cyane ni ukuntu ureba iyo mishamirano hagati yabo y'izo nsoresore n'abasirikare ba leta yashize igihe kiri hafi umwaka wose umutekano wari muke muri uvira binjirira abantu mu mazu babatema abandi babanyaga ibintu batabaza polisi cyangwa se igisirikare ntibaga icyo babatabaza niho havuye kuvukamwo uwo mutwe w'abitwa bazarendo bararirondo b'abasore nyine bari muri uvira nyuma yo ko abo basore bakomeje gukora akazi ariko nanone batagenzurwa n'ubuyobozi bwa leta mu buryo bugaragara niho hagomeje kuba ibyo bibazo kuri uyu munsi tukabona ko impungenge hashobora kuzavukamwo umutwe witwara gisirikare kuko urumva aba basore bafite uburakari bwinshi mu itangazo umuvugizi w'igisirikare muri aka karere yasohoye liyetona make longo yavuze yuko bapfushije umusirikare umwe bakomerekesha undi umwe make longo avuga yuko umuyobozi wa segiteri operasiyoneri sokolade general major ramazani fundi yamaganye byimazeyo iki gikorwa kigayitse cyakozwe n'uru rubyiruko ubuyobozi bwa gisirikare bwerekana yuko kurengera ubusugire bw'ubutaka bw'igihugu no kurinda umutekano w'abantu n'ibintu byabo ari iby'inzego zishinzwe umutekano umwaka ushize w'ibihumbi bibiri na mirongo ibiri na kabiri mu kwezi kwa cumi na kabiri umwe mu basirikare ba fardese nabwo yishe arashe umwe mu baturage b'abanyerondo muri uvira nyuma yo gutongana n'abo basore bari ku irondo vedase ngabo ijwi rya amerika uvira
inshuti mukurikirana ibiganiro kuri radiyo ijwi ry'amerika mu biganiro byacu umuntu aretse kudukurikirana kuri fm mushobora no kudukurikirana ku mirongo migufi bita shoti weyivuzi ku munsi wa gatandatu no ku munsi w'imana guhera isaha cumi gushika isaha cumi n'imwe zo ku muhingamo mushobora kudukurikirana kuri kilohertz ibihumbi cumi na bitanu n'amajana atatu na mirongo ibiri kilohertz ibihumbi cumi na bitanu n'amajana atandatu na mirongo irindwi na zitanu na kilohertz ibihumbi cumi n'indwi n'amajana indwi na mirongo itatu ku munsi wa gatandatu no ku munsi w'imana guhera isaha cumi na zibiri gushika isaha cumi na zibiri n'igice zo ku muhingamo mutwumvira kuri kilohertz ibihumbi cumi na bitanu ijana na mirongo umunani na kilohertz ibihumbi cumi na bitatu amajana atandatu na mirongo itatu mu gihe ku munsi w'imana guhera isaha cumi na zibiri gushika isaha cumi na zibiri n'igice zo ku muhingamo mudukurikirana kuri kilohertz ibihumbi cumi na bitanu amajana ane na mirongo itandatu na kilohertz ibihumbi cumi n'indwi n'amajana atanu na mirongo itatu radiyo ijwi ry'amerika radiyo yanyu
abanyarwanda barenga cumi na batanu baheruka gushyira umukono ku cyo bise impuruza itabariza impunzi z'abanyarwanda babarizwa muri repubulika ya demokarasi ya kongo bavuga ko baharanira uburenganzira bw'ikiremwamuntu mu rwanda no mu karere ka afurika y'ibiyaga bigari bari mu bihugu bitandukanye muri amerika ya ruguru mu burayi no muri afurika iyi mpuruza ni iki ije kubera iki nibyo mugenzi wacu thomas kamirindi aganiraho na murego faustin umwe mu bashyize umukono kuri iyi mpuruza ari mu bubirigi murego atangira asobanura iby'impunzi z'abanyarwanda kuko leta y'u rwanda yavuze ko guhera tariki ya mbere y'ukwa mbere mu bihumbi bibiri na cumi na karindwi nta munyarwanda wavuye mu gihugu kuva mu mwaka w'igihumbi kimwe magana cyenda mirongo itanu n'icyenda kugera mu mwaka w'igihumbi kimwe magana cyenda mirongo cyenda n'umunani uzongera kwitwa impunzi Oh la la la la ibyo ngibyo ni leta y'u rwanda nyine ibivuga wagira ngo ntabwo iba muri ino si muri kongo rero barimo rwose kandi ni benshi ni nacyo gihugu ntekereza gifite impunzi nyinshi z'abanyarwanda mufite imibare barangana iki dufite imibare ukurikije ibarurwa ryakozwe n'igihu- n'ikigo cy'igihugu cyita ku mpunzi yo muri kongo eh, gifatanije n'igice ni- n'ishami rya- ry'umuryango w'abibumbye wita ku mpunzi ariyo bita hcr mu bihumbi bibiri na cumi na kane bari bashoboye kubarura ibihumbi magana abiri mirongo ine na bitanu by'impunzi z'abanyarwanda bari ba- babaruye ariko ntabwo bari abo gusa kuko hari aho batagera ni ukuvuga iki ni ukuvuga ko ah, umubare ni muto bari batanze wari muto ugereranije n'impunzi z'abanyarwanda zari ziriho icyo gihe noneho ubu ngubu eh, niba mwarakurikiranye amatangazo ya minisitiri eh, uriya muvugizi wa guverinoma ya kongo aherutse kwemeza ko muri kongo harimo nibura ibihumbi magana abiri by'aba- by'impunzi z'abanyarwanda ubwo ya- bavugaga ko bagombye kujya inama n'u rwanda kugira ngo bige buri wese ku kuntu ya- yafata impunzi buri gihugu cyafata impunzi zacyo ngewe ndahamya ko abanyarwanda b'impunzi bari muri kongo barenze iyo mibare yose bakaba ba- barenze ibihumbi magana atanu niko niko ntekereza ngewe ubwanjye bigeze se nyine bashaka kujya muri ambasade y'u rwanda kugira ngo basabe za pasiporo z'abanyarwanda dukurikije icyo leta y'u rwanda ivuga nyine kutaba impunzi ni ukuvuga ko ushobora kujya muri ambasade ugasaba pasiporo hari abigeze bab- bagerageza kubikora iyo bashaka gutahuka iyo- i- i- impamvu zo gu- zatumye bahunga ziba zitakiriho bari gutahuka ntabwo bari ku- kumanza kujya ikinshasa kujya gusaba pasiporo Mu- urabona ahantu baherereye abenshi bari muri muri kivu yo- y'amajyaruguru na kivu y'amajyepfo bashobora kugenda n'amaguru ba- ba- ba- bakambuka imipaka bagasubira mu rwanda ariko impamvu badata- batatahuka nyine ni nayo mpamvu natwe tudatahuka ni uko mu rwanda hari eh, uguhonyora uburenganzira bw'ikiremwamuntu n'abarimo bara- n'abarimo barahunga ubu ngubu buri munsi hari aba- aba- abanyarwanda benshi barahunga ntuye mu bubirigi mpora mbona abantu bo- bo- b'abavandimwe baje buri munsi buri munsi radiyo ijwi ry'amerika mu kirundi n'ikinyarwanda turaganira na murego faustin ni umwe mu banyarwanda baba mu mahanga muri amerika ya ruguru muri afurika no mu burayi basinye icyo bise impuruza yo gutabariza abanyarwanda b'impunzi babarizwa muri kongo kuri telefone dufite levin ntahunga Jendi mperereye ubu mperereye muri Finland.
finland ni mu majyaruguru y'uburayi Yes.
ni ukugusha ku ngingo
jewe nako numviriza ibyo bintu by'impunzi z'abanyekongo oya neza abanyarwanda turi kuvuga ni ni iz'abanyarwanda bari muri congo so Eh, burya uri kuraba eh, urwankano ruri hagati ya y'u rwanda na, na congo ubyihweje neza ubashishoza jembo rumengo ubwo rwanko rwaturutse kuri izo mpunzi nyene kubera zibayeho zitiyandikishije ko ari impunzi ngo zibe mu makambi nk'izindi mpunzi tuzi zibayeho nk'abanyagihugu ba congo kandi hakaca habamwo iyindi pariti ija muri bajya ba fdrr ukajya usanga u rwanda nago rubona ati hari ahantu dufiseyo aba fdrr bashaka kuturwanya hanyuma kongo nayo ikabona ko umengo aba fdr nabo byokorana ukajya usanga hagati y'ibyo bihugu bibiri hari ikintu kitumvikanako ndagushimiye cyane urakoze ijwi rya amerika noneho duhamagare na emmanuel muhayimana umutumirwa ababwirire rimwe ibyo abitekerezaho ndi mu rwanda mu ntara y'amajyepfo yego uwo mutumirwa mwadutumiriye ko arimo gutabariza impunzi z'abanyarwanda ziri muri kongo ntabwo ari we wenyine Barimo afatanyije n'abandi n'abandi benshi yego Yari- komeza abantu benshi ariko se nyine bari gutabariza kugira ngo zibashe guhunguka cyangwa ni ubwicanyi bwihariye ziri gukorerwa nyine ziri gukorerwa amabi mu gihugu zahungiyemo urakoze Mm.
cyane yego yego murakoze umurego we umwanya ni uwawe rero kuri aba bantu babiri ntahunga uri muri finland namuhawe n'imana uri mu rwanda mu majyepfo y'igihugu
Eh, ntahunga yatangiye avuga igitekerezo cye avuga impamvu zo kurwana eh, zitera eh, ubwumvikane buke hagati ya kongo n'u rwanda avuga ko ari ziriya mpunzi zibitera ko za- ko zanze kuza ngo mu nkambi ko zanze kwibaruza Eh, ntahunga nta makuru afite ntahunga nta makuru afite kuko kuko gushyira ibitekerezo nk'ibi ngibi gutya nyine ni uko adasobanukiwe n'ikibazo uko cyagenze ndamwibutsa ko ziriya mpunzi zigeze kuba mu nkambi eh, ziriya nkambi za kibumba za katari n'izindi zari ziriho kuva bahunga mu rwanda muri mirongo icyenda na kane izo nkambi zaje guterwa na fpr ba- eh, zimwe zishobora guhungira kure izindi bazicura mu rwanda ku ngufu hanyuma zi- bamaze kuzirukana aho zabaga umuryango ushinzwe impunzi ariwo hcr yahise ireka kuzifasha ubwo bahungira mu mashyamba mu mu mashyamba ya kongo muri izo za- zone za rucuru n'ahandi bakirwa n'abaturage ba- bagerageza kubaho ariko nk'uko nabisobanuye hari ibarura ryakozwe na hcr ifatanyije n'umuryango ushinzwe impunzi wa kongo babarura ibihumbi magana abiri mirongo itanu by'impunzi z'abanyarwanda Bame- bazi ko izo mpunzi ziriho ariko haseri ntiyigeze ishaka kongera kuzifasha ntabwo rero ikosa ari iz'impu- ari iry'impunzi ikosa ni irya hcr itarashatse gufasha izo mpunzi kandi izi neza ko impunzi ziriho ariko ntabwo baba mu nkambi ntabwo nk'uko baba mu nkambi ngo ni ngo ni inkambi z'abanyarwanda oya baba mu nkambi iyo batewe eh, bakagenda ikivunge n'abakongomani iyo bazi- babateye hamwe n'abaturage baragenda baka- bakaba ba- ba- baba mu nkambi wenda ah, yaba yegereye eh, n'ahari eh, abantu bo kubafasha kubaho ariko ubu ngubu icyo ngicyo ni uko eh, impunzi z'abanyarwanda turi gutabariza nta nkambi yitwa ko ari iyazo ihari radiyo ijwi rya amerika turaganira na murego faustin ni umwe rero mu banyarwanda basinyiye impuruza itabariza impunzi z'abanyarwanda babarizwa muri kongo hari icyamuhayimana uri mu rwanda yabazaga niba turi gutabariza izo mpunzi kugira ngo zitahe cyangwa ni- ah, niba turi kuzitabariza kugira ngo zireke kwicwa twebwe icyo nasobanura ni uko turi gutabariza impunzi kugira ngo tugerageze kuzikiza akarengane akarengane ni akahe ni ako kugenda bari guhigwa bukware bari kubica bari ku- bari kubabuza amahwema Eh, ibyo gutaha cyangwa gutahuka byo bigomba kwigwa nazo kuko nibo nizo zizi zizi impamvu za- zahisemo ubuhungiro kandi iyo umuntu ahunze hari ikiba gitumye ahunga iyo icyo kintu gitumye ahunga rero kitari cyavaho umuntu akomeza kuguma mu buhungiro kandi koko twese turabizi ko kiriya gihugu u rwanda atari igihugu cyo kugira ngo umuntu asubiremo yara- ya- yarashoboye kugihunga ariko harimo miliyoni cumi n'eshatu abanyarwanda barenga miliyoni cumi n'eshatu bakirimo ntabwo kuvuga miliyoni zirenga cumi n'eshatu ntabwo ari ukuvuga ko icyo gihugu gifite eh, gi- kimeze neza ushobora no kuba miliyoni ijana cyangwa ibihumbi miliyari ariko mume- mumerewe nabi mutege- mufite ubutegetsi bw'igitugu mufite ubutegetsi bwica bamwe muri mwe mufite ubutegetsi budashobora gutuma u- umunyamakuru yagira icyo avuga mufite ubutegetsi mu nda adashobora kwiyamamariza kuba perezida wa repubulika uretse umuntu umwe kuvuga ko hari miliyoni cumi ni- ni- ni zingahe ntabwo bivuga ko u rwanda rumeze neza ntaho bihuriye ijwi rya amerika emmanuel we karame ndabumva merereye hano i kigali ni mu karere ka gasabo umurenge n'indera ziriya mu nzu ziri muri congo mbese haba hari ibiganiro iriya miryango yita ku ku mpunzi iteganya kuba yagirana na leta y'u rwanda ku buryo babasha kuzicyura kuko turabizi leta y'u rwanda ntabwo izemera ese igihe byaba bitabaye ibyo biganiro leta ya congo ikaba ifashe umwanzuro wo kuzirukana zakwerekeza hehe urakoze cyane kandi namwe murakoze yembo manuel ara- a- a- avuze ikibazo gikomeye aravuze ati "Mm, hari ikiganiro hari ibiganiro biteganyijwe ibiganiro ntabwo namenya niba biteganijwe kuko ndakora ndakorera leta y'u rwanda cyangwa se ngo nkorere nu- n'imiryango ishinzwe eh, uburenganzira bw'impunzi cyangwa se kurwana ku mpunzi ariyo hcr icyo ntekereza gusa ni uko igihugu kizima kidashobora kwanga kwita ku kibazo cy'impunzi zacu ni ukuvuga ko u rwanda niba rutemera ko hari impunzi za- rutemera impunzi za- eh, zarwo Deja, eh, murumva ko ari ikibazo gikomeye ni ukuvuga ko abategetsi badashaka abaturage babo murumva ko ari ikibazo gikomeye ariko mu Ntacyo kanya na- wavuze yuko leta ya repubulika ya demokarasi ya kongo yigeze gushaka kugirana ibiganiro n'u- n'u rwanda kuri icyo kibazo navuze ko ubu guverinoma ya kongo ubu iri gusaba ko yavugana n'u rwanda na hcr bakagira inama ari batatu kugira ngo bige ku kibazo cy'impunzi z'abanyarwanda bari muri kongo n'aba- n'abakongomani ba- bahungiye mu rwanda ariko ibyo ni ibyifuzo bya guverinoma ya kongo u rwanda uko nduzi sinzi niba ruzemera ibyo biganiro noneho yarababwiye ngo mbese ngo guverinoma ya, ya, Ya ya Congo.
kongo ngo iramutse ihisemo kwirukana izo mpunzi ngo byagenda gute bajya hehe bajyayo icyo kibazo nanjye ndakibaza nizere ko guverinoma ya kongo itazabirukana kuko iramutse ibibi- ibirukanye ni ukuvuga ko oh, hcr ishinzwe impunzi yagombye kubonera igisubizo cy'izo mpunzi nyine kuko buri muntu wese afite uburenganzira bwo guhunga ubuhunzi guhunga ni uburenganzira bwa buri muntu radiyo ijwi rya amerika mu kirundi n'ikinyarwanda kuri telefone dufite david isumba byose bira bimeze neza ndi mu ntara ya buri mu gihugu cy'u Burundi birumvikana neza ahubwo leta ya kongo na leta y'u rwanda nibajye mu biganiro iyo mu biganiro baganira hakuvuga umwe ngo ngo ndabirukana bashaka gukoresha igikenye ahubwo batagiyemo bakabona batagiye mu biganiro bishobora kubyura bakarambaraye bigakora bigakora ku banyarwanda ndetse na- n'abakongomani ugasanga ariko barashamirana kandi bivuye ku bintu bitari bikomeye cyane ahubwo nibarabe baganire bajye hamwe ahubwo nimba hari eh, leta imwe y'izo zibiri yakoze ibiganiro iyo yindi niyemere kugira ngo bajye hamwe baganire batore icyo kibazo kuko ndabona ko gishobora gukwega akarambaraye murakoze radiyo ijwi rya amerika noneho kuri telefone dufite leonidas ndayikengurutse mperereye mu ntara ya kirundo muri komine ntega umutumba w'ikanyagu bakavuga ko baharanira uburenganzira bwa kiremwamuntu mu rwanda n'akarere ka afurika y'igararake nyine i burundi nabasaba ko bohashyika kugira ngo natwe badatabagize hirya no hino ababa aba- inshuti n'imiryango twarabuze irengero ikibazo rero na- nabaza mbega izo mpunzi zibayeho nabi aho muri repubulika iharanira demokarasi ya kongo niba babayeho nabi cyangwa hari intambara ihari ni ukuri ndabasaba ko batahuka akumbaza ngo mbese babayeho nabi yego babayeho nabi rwose Eh, bahora bari guhunga bava mu karere bajya mu kandi ntabwo bashyira amahwema bariho nabi Faustin Murego mu kiganiro na Thomas Kamirindi ukomeje kumva radiyo ijwi rya Amerika ivugira i Washington DC tugeze umwanya w'ikiganiro Combo Taxi
kombo takisi kombo takisi kombo takisi mugiye gutega amatwi kombo takisi takisi yo mu karere k'ibiyaga bigari mugomba mwumvirize kombo taxi taxi yo mu karere k'ibiyaga binini Munaenda kusikiliza Kombo Taxi, taxi ya Grand Lac.
Eh, baklia wangu yego shoferi Eh, angalia tunafika ku frontiere sasa hivi kabisa, kunakosa ya masegondi tu tufike. Mwanze tayarisha tu ule mafranga.
akira amafaranga yawe hoho Eh, merci kabisa, ndafika mna rudia kabisa pale pale.
hariya sinzi inote ebyiri ra
Mesewe mimi nakuitika sana. Bon, madame. Iko haya mamangu. Shofe. Urumva. Madame, uko Arusangi si ndio? Yego. Kubera. Mimi naelewa sasa. Madame, sikani kwambie. Make usiwaze hata kucheza na mie kuhusu franga eh. Madame, mbongo na ngai s'il vous plaît. Eh, eh.
wakwihanganya akakwishyura tugezeyo kubona ki iki gitebo kandi cyamubujije gukora mu isakoshi Hapana iko hata ile ndio shida. Anataje cheza na mie. Mbebasha ndabikubwire gute. Urumva. Nini? Aya ni ofisi. Madame, ukumbuke kemi nayo banyo taksi sibebe vingine vitu. Ulikuwa sasa ni nini? Madame, napasha nchi yako franga zingine. Eh, Mungu wangu.
nukuri muri ino minsi nukuri ubudandaji bw'amafi ntibikigenda na gatoya Vile kabisa mimi bila vinyoni. Ifona nilipa na tuyafika hata.
none je ndabigira gute ariko rero nawe wa mudamu kuki wagiye gutega tagisi uzi ko udafite amafaranga yo kwishyura koko Ile tu ni kuniuia tu kazi yangu. Aba tu ya Rusangi monsieur. Mimi sijui byenye banakuwa biko natutaka ako banduku.
Nuku- mafi nuku- je nazindutse kare mu gatondo ngiye kurangura amafi kandi abakiriya banje je nari ndabafise baza kunzingurira ariko nasanze ngo ikiyaga baracugaye ngo nta munyarusange n'umwe yemerewe kuroba ibaze ivyo bintu nawe usema bongo Mimi na kama unaifanya unavitaka.
oya na kama wale autorite bano walifasi au kufunga sijui lake ni njoo nashiba babugo watu ya bugo tusipate masamaki si ni njoo ile nyamara rero ibyo bintu byo gufunga ikiyaga rwose mwabifashe uko bitari abo banyabuko byose nibo babiteye nibaza yuko batarara basinziriye iyo bumvise tumerewe neza niko nasikia nilipa alikuwa sema unaanza umba vitu sasa juu usinilipe si ndio mulozi nipe pesa zangu ni wowe uri umurozi ahubwo ahubwo n'ikiyaga mwokiroga mwehoria ase nini kwanza ah, eh, eh, Monsieur, pardon si Kandi shingizi.
ibyo byose mukora.
niko na diskite kwanza Nibikira.
nini toka mtaksi yangu mbwege toka mtaksi yangu mama Eh, ima eh, eh, inakuwa oya, ni oya, oya, au safi.
shangale imbo ina- inataka Oya, ngia mwenye nyumba muri la.
iri shyamba koko wamusiga ngaha ntiwigore uri kuransabira ikigongo ariko ku buryo wasigara sinsohoka sinsohoka iyi taxi ndayicayemwo kandi sindayivamo nini ubukene dufise byose nimwe mwabiteye abanyarugo Abantu uranda bagira ubu rero utarajya kunjikana aho ngiye
hari ibintu mutazi none ubwo bujije bwanyu bwabahumye amaso Ha.
none buri gutuma muhangana Mm, munisikili Monsieur usijileke nawe mu bitu njye nashaka kubagira inama yo kujya mubanza mukamenya ukuri neza mwe abadamu aho kwihutira kubanza gutungana intoki mushinjanya ngo abagize ibibazo ngo bateye abandi bibazo ni abangaba kandi mutazi imvano yabyo ibyo muri gutongana ntabwo ari byo njye nkora ikigo gishinzwe kubungabunga kiriya kiyaga n'ibinyabuzima bikirimo icyemezo cyo kuba uburobyi buhagaze bose babyumvikanyeho ni ukuvuga ko ni mwebwe rero mwugaye ikiyaga urwo rusaku ni urw'iki ariko madame icyo cyemezo cyafashwe n'impande zombi kandi zigomba kugishyira mu bikorwa kuko kigamije gutuma umusaruro w'amafi wiyongera muri aka karere kacu mbabwije ukuri ko nyuma ahubwo mwebwe muzabyishimira cyane kiriya cyemezo kizagirira akamaro abantu bose batuye muri aka karere ibyo bintu uvuze ni kandi ndi kukubwira ko harimo nkora mbega basha ubu byudusi tugushira he urazi yuko abanyarusangi bose bazi yuko ari abanyabugo batumye ikiyaga bacugana kugira ntituronke amafi urumva ikintu N'ubukene bu- gituma abantu bapfa ubusa kandi ari ukutamenya Mungu wangu ibaze ntitwari tuzi n'ineza y'ugufunga ikiyaga icyo ari cyo Hmm. Make nashie tulikuwa tushawaza ke ni watu ya Rusangi njoo walivifanya sijui wanaiproba profite bakebo peki. Mungu wangu we.
naho madame Sawa.
reka ngufashe kwishyura kombo taxi kuko n'ubundi hano muri aka karere kacu dukwiriye kugumana umuco wo kuba amagirirane mbese twebwe muri aka karere dusangiye gupfa no gukira imana Hakira nkwishyuye rwose.
ibanteturuye urankuye mu kaga Eh, Me madame naonge pasha nitukana mulozi sikufurahi kabisa.
Nawe wabintutse wantutse ko oya oya, mwigira inzika ariko dore dukomeze tu- dukomeze urugendo mwa bantu
cyari ikiganiro kombo taxi igikino mutegurirwa na la benevolence ya grand lac kombo taxi ni buri wa gatandatu na buri cyumweru guhera saa kumi n'ebyiri na makumyabiri z'umugoroba Kwenye radio Voix d'Amérique.
inshuti mwari muduteze amatwi aha niho dusoreje amakuru twabagezagaho muri aka kanya ndabashimira ko mukomeje gukurikira radiyo ijwi ry'amerika kuri mikoro mwari kumwe na jeffrey mutagoma amahoro n'amahirwe kuri mwese